murumva ijwi rya amerika ubu ijwi rya amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na eugenia mukankusi ninjye uyoboye ibiganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima ikiganiro cy'amagara y'abantu kira gitegurirwa mu burundi naho guhereza kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki tubaye tubararitse dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
mwaramutse juniya mwaramutse namwe inshuti z'ijwi rya amerika aloyizi bigirimana niwe ari kuri mikoro umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu hamenyesha ko ashimishwa n'imibonano ya politiki yabaye hagati y'abarundi yarusha muri tanzania kuva ku magenekerezo ya mirongo ibiri na rimwe gushyika kuri mirongo ibiri na zine z'uku kwezi kwa gatanu imibonano yari ihagarikiwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya tanzania benjamin william mukapa ban kimune arashimishwa n'ingingo yafashwe n'umufasha yo kubandanya imibonano n'abatabashije kuba kumwe n'abandi muri ibyo biganiro byabaye yarusha Ban Ki-moon amenyesha ko umuti w'indyane za politike zimaze umwaka uzobonekera mu biganiro bihuza bose bishingiye ku kubahiriza ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha aheraheza asaba ONI ko yofasha mu byankenerwa bikenewe n'ibiro by'umuhuza nk'uko biri mu cemezo mirongo ibiri na bibiri irindwi n'icenda c'umwaka w'ibiri na cumi na gatandatu c'inama ya ONI ijejwe amahoro n'umutekano abahinga mu by'ubuvuzi baharurwa ku ijana na mirongo itanu barateye umukono ku rwandiko rusaba ko inkino za olympique zitekanijwe kubera mu gisagara cya rio de janeiro muri brezil zokunguruzwa ku yandi makinekerezo canke zikungururizwa mu kindi gihugu kubera ikiza ca zika abo bateye umukono kuri urwo rwandiko ni abahinga bava mu bihugu mirongo ibiri mu bihugu birenga mirongo ibiri muramubarira bakorera mu bisata bitandukanye by'amagara y'abantu bamenyesheje jo ku munsi wa gatanu ko kureka izo nkino zikabera muri ico gihugu ca Brezil ko bari ukutitwararika amagara y'abantu mu bateye umukono kuri urwo rwandiko harimwo uwahoze ari umuhanuzi mu by'ubushakashatsi mu biro vya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Dr Philip Robin urwo rwandiko rusohotse mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryo ryatangaje ko atakibuza ko izo nkino zitunganywa mu kwezi kwa munani kuri imbere muri ico gihugu ca Brezil abahinga baranegura OMS ko ishira imbere inyungu zayo aho kwitaho amagara y'abantu mwamenya ko Brezil kiri mu bihugu vyo muri Amerika y'amajepfo bivugwamwo uwo mugera wa Zika mu gihugu cya irake abantu baharurwa mu bihumbi baterekwa leta y'icyo gihugu barihereje amabarabara ejo ku munsi wa gatanu basaba ko hogira igihindutse muri politiki y'icyo gihugu abasirikare ba iraki babirayemwo babatera ibyuka bikoroza amosozi ndetse baranarasa amasasu hejuru kugira babashwiragize imyiyerekano nk'iyo yarabaye no mu ndwi iheze abantu bane barahasiga ubuzima mu gihe bari ko bagomba kwinjira mu nyubakwa ikorerwamwo ikoreramo umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu uwo mushikiranganji wa mbere nyene Haider al abadi yasavye ko iyo myiyerekano yoburizwamwo kugira bareke gusamaza abasirikare ba iraki basanzwe bariko bagaba ibitero ku barwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu mu gisagara ca faruja muri ico gihugu ca iraki nyene igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku magara cita ku mpunzi murambabarira HCR kiratabariza impunzi n'abimukira bari mu bugiriki kwico gihugu kibafashe nabi cyane HCR babazwa nuko izo mpunzi zisanzwe ziri mu buraruko zibayeho ubuzima bubi isaba leta y'ubugiriki kuzimurira mu bindi bibanza vyiza ako kamu HCR igateye mu gihe impunzi zishika ibihumbi umunani benshi bamuka mu bihugu vya Syria Afghanistan na Iraq bimuwe muri indwi bakuwe mu gisagara ca Idomeni ku rubibe ico gihugu gihana na Macedonia bimurirwa mu yandi makambi atandukanye yo mu buraruko bw'ubugiriki umuvugizi wa HCR Melissa Fleming amesha ko bamwe muri izo mpunzi barundanirijwe mu mazu abikwamwo ibikoresho vy'amahinguriro hatagira impwemu zikwiye amenyesha kandi ko harangwa ubukene bw'ibifungurwa amazi utuzu twa sugumwe ndetse n'ibindi hasi risaba leta y'ubugiriki kubaronderera ibindi bibanza vyiza no kubaronsa ivyantenegwa bakenewe bakeneye mu buzima mu gihugu ca Kenya naho abantu cumi na babiri baramaze guhitanwa n'ikiza ca korera kuva mu kwezi kwa kane umuryango w'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières mu gifaransa umenyesha ko hari abarwayi bashika amajana umunani bamaze kumenyekana ko bafashwe n'ico kiza mu mezi ashika cumi n'indwi MSF itangaza ko iki kiza kije mu gihe hari iyindi ndwara yitwa cikuyunga iterwa n'imibu ivugwa muri ico gihugu ca Kenya
turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira
Kira Kira Kira Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
turabaramukije rwaruka namwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi ry'amerika ugutunza udukoko tubangamira ibitegwa ni ngombwa ku neza yo gukingira amagara y'abantu tumwe mu dukunda kwibonekeza cyane akaba ari nk'ibinyabwoya inzige impongwa n'ibinyugunyugu nk'uko bimenyeshwa n'igisata ca oni cyitaho uburimyi n'ubworozi FAO inkurikizi ni igabanuka ry'umwimbu rituma abantu babura ibifungurwa nk'uko ico gisata kibandanya kibimenyesha mu bihugu bitari bike vyo ku isi harimwo n'ivyo muri afurika bene utwo dukoko turabangamira cyane imirima n'amashamba akarorero ni mu gihugu ca zimbabwe aho amahegitari agera ku majana umunani y'ibiterwa hamwe n'ayagera ku majana atatu y'ubwatsi bw'ibitungwa yononywe n'utwo dukoko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nk'uko bimenyeshwa n'igisata cy'igihugu cy'ubufaransa kijejwe ubushakashatsi mu bijanye n'uburimyi inra iyo bene utwo dukoko duteye amashamba y'ibiti turatuma ibiti bikura nabi kugeza ku rugero rw'ibice mirongo itanu ku ijana nk'uko ico gisata co mu bufaransa kibandanya kibimenyesha inkurikizi ni inzara ivuye ku igabanuka ry'umwimbu nk'uko igisata ca oni citaho uburimyi n'ubworozi fao kibimenyesha udukoko nk'ibinyabwoya turabangamira kandi n'abantu utwo dukoko nyene turanateza ingorane mu bihimba vy'ihemero aho binashika umuntu umuntu akahandurira n'indwara ya asima nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe rikora ubushakashatsi mu byerekeye uburimyi ars ryo mu gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika tumenyeshe ko utwo dukoko twibonekeza mu bihe bitandukanye tumwe tuza muci utundi tukaza mu gihe c'urushana ico twomenya kandi ni ukwihindagurika ry'ibihe naryo biba imwe mu ntandaro y'ikwiragira ryatwo hirya no hino nk'uko bimenyeshwa n'igisata citaho ubushakashatsi mu vyerekeye uburimyi n'iterambere ryo mu gihugu ca kamerune irade nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kira cuno musi turabira hamwe ivyerekeye ugutuza udukoko tubangamira ibitegwa n'ingaruka ku magara y'abantu iri jwi mwumva ni jewe alain ive irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco rwanyu kira mu kwinjira mu kiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo muri zone rusagara ya komine kigamba mu ntara ya cankuzo kuri mikoro y'ijwi ry'amerika rutubwira icokorwa kugira udukoko tubangamira ibitegwa n'amagara y'abantu nitwame twaduteye ruganira na mugenzanje kayisa liliane inamahoro mu bubiko aho kwama hariho imiti yo gupompa igihe duteye abanyagihugu boza baragendura baraba ko byosubira kugaruka hanyuma bakaca baturonderera ivyo bikoresho amapompa n'imiti tukibubona twabimenyesha ababijejwe kugira bashe kupompa twogerageza ko bashobora kudufasha tukagwiza abagoronome kubera hari igihe bishobora kuba nk'abantu tuba mu misozi ugasanga ibyo binyabwoya byarateye ariko ntituronke umuntu ashobora kudushikira imbere n'uwo muti ntituwuronke nohimiriza leta yuko yobwira abajejwe indimo ko boza baratembera kugira ngo barabe yuko imirimo y'abanyagihugu yifashe neza twobanza tukamenya yuko guhonya ibidukikije ari byo bibi ariyo nkwezi y'amarere haca haba ihindagurika ry'ibihe bikaca bituma utwo tunyabwoya dushobora gutera
ugutuza udukoko tubangamira ibitegwa bikorwa mu buryo butandukanye hamwe abarimyi basabwa gukoresha imiti bagapompa ibitegwa biba vyatewe nk'uko bihanurwa n'igisata citaho uburimyi iita co mu gihugu ca nigeria ariko rero ugukingira isi ndimwa no kurima imbuto zishobora kurinda bene utwo dukoko nayo ni nzira nziza yo gukingira ibitegwa nk'uko bihanurwa n'igisata citaho uburimyi uburimyi muri afurika agents for food sovereignty in africa imvo zikaba ari uko imiti imwe imwe ikoreshwa mu gupompa utwo dukoko ivangwa nabi n'abadandaza cyangwa igakoreshwa nabi n'abarimyi insiguro kandi ni ukutamenya ingaruka mbi ku magara y'abantu bafungura ivyo bitegwa hamwe n'ibikoko birisha ahaba hapompe iyo miti nk'uko igisata afsa kibimenyesha duhe ijambo mugenzanje hayisa liliane inamahoro adushikiriza itohoza atugirira ku bijanye n'itera ry'ibinyabwoya ku bitegwa n'ingaruka ku magara y'abantu muri komine kigamba y'intara ya cankuzo haje ibinyugunyugu bikagumuka mu nyuma rero haca haza ubunyene muvuga ngo ni ubunyabwoya mbwa nari ngungu ibinyabwoya vyo mu bwoko bw'udukoko twonona imirima vyarateye muri komune kigamba intara ya cankuzo buca burahonya ibintu bagira bibotera birenga ati nta na kimwe birogira iyi mpinduka rero tuyibonye ubu mu nyuma nk'uko twavyiboneye bibangamira cane amababi y'ibiharage imitoto y'ibitoki uburo amateke n'amababi y'ibiti ihindagurika ry'ibihe ryibonekeje muri uku kwezi kwandamukiza ni intandaro yavyo nk'uko bivugwa n'umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara berikimasi hatunga imana umwizero muke wo kwimbura niwe uri mu banyagihugu Jane niyo nkuru umurimi wo ku musozi kigamba agacimbira igasange atwiganira ko bafise ubwoba bufatiye ku nzara ishobora gutera mu bantu n'ibitungwa mu minsi iri imbere uwo murimyi yemeza kandi ko yamaze iminsi ataja mu mirima akibibona ku gutinya ko ivyo binyabwoya vyomurya mariko mudende ni uyundi murimyi twayadze atubwira uko vyagenze mu murimi we byararihije rwose hamwe bitera umuntu inzara umukubi ntawo basoromye barahebye urumva ko byanyagatamwe ibinyo umuntu yaza kubisoroma gute yarahebye nyine ntawasoromye uguteba gutuza ivyo binyabwoya vyateye ni intandaro y'irandagata yavyo mu mirima yo muri komine kigamba abahinga b'indimo bahaserutse bateba vyamaze kugwira nk'uko umunyagihugu waho epitasi tangishaka avyidoga abandanya yemeza ko ikena ry'abafundi b'indimo ku mitumba ari iyindi nkurikizi y'igwirirana y'ivyo binyabwoya aha ni mu gihe vyabaye ngombwa ko abanyagihugu aribo bipompera imirima kandi atabumenyi babifisemwo ibintu biruko mu gihe kandi atabikoresho bari bafise vyo gupompa hakoreshejwe ipompo isanzwe ikora ku bitungwa kandi igakora ku mutumba wose nk'uko umukenyezi mwirimizi Jeanne niyo nkuru abandanya bitwiganira vyongeye n'umuti warakeshe umuti dimetowate wa pompa ivyo binyabwoya wabaye muke biba ngombwa ko bikora ku muti w'ibitungwa Brisbane nk'uko uyu mufundi w'indimo Philibert Sindayihebura avyiyemerera nk'ubu urabona kano gace gasigaye novuga ko umuti nsigaranye nta n'inusu y'iritiro ishika mfise umuti mukeyi cyane gose aha hije batakibarungi ku wundi ni ukuvuga ko nzoca mbanza guhagarara twe duca dukoresha ico turonse ubwoba ngaho turabwamana mugabo kubera tubana n'abanyagihugu turababwira bakaba barigurira umuti ujya bapompesha inka iyo tutararonka umuti bagatangira mu mirima mugabo urumva hari igihe biza ari ataka iteye ubwoba cane ugasanga nta munyagihugu bashobora kuvyishoboza leta idashizemo ingufu ngo bazane imiti myinshi ugutererana abarimyi mu kurwanya udukoko turya indimo ni inzitizi mu kudutuza bikwiye esperance nzitonda umurimyi wo kugacimbira ingunduzi yidoga avuga ko batakurikiranywe muri ivyo bikorwa vyo gupompa muri rusangi abarimyi bemeza ko batamenye neza urugero bagezako mu gupima uyo muti amakenga yabo ni uko uyo muti ushobora kugira inkurikizi mbi ku bitegwa no ku magara yabo nk'uko bibandanya bivugwa n'uyu murimyi esperance nzitonda none umuntu avuga ati ngo utore umuti uwo muti gwa mentura nawubona ntuwuzi woza gutora umuti gute akatazi kundi bawupompa rero co baciza nuko bowuduha bakaca badukurikirana bakatubwira ati ehe bapompa gute bagira umuti ungana uku Si- ntituzi ngo uvangwa n'amazi ntituzi upompa wonye ntabyo tuzi mu gihe c'uko dushobora gupompa muke canke tugapompa mwinshi canke ugasanga ufise n'ingaruka mbi ku bantu bariko barawupompa bari tutabizi ehe tumenyeshe ko ibibanza bimwe bimwe bitashoboye gupompwa akarorero ni nko mu mashamba ari naho ivyo binyabwoya vyahereye imbere y'uko bitandukira imirima nk'uko bivugwa na anatore nkunzimana umuhinga w'indimo wo muri komune kigamba tumenyeshe ko intara ya cankuzo yibonekezamwo ingorane z'ukudafungura neza buramatari w'intara ya cankuzo desire njiji aremeza ko umwimbu ushobora kuzogabanuka ubu turabona neza naho umwimbu uzogabanuka si ntibiteye ubwoba cyane kubera ubwo bunyabwoya kubera ko ikibazo cyaciye cyihutirwa gutorerwa umuti twamaze kuvugana n'umuyobozi w'ibintu n'ubworozi yaciye abana yihutira kurondera imiti kuko usanga akenshi atari myinshi cyane rwose navuga ko imiti yabonetse n'ubu baca bihutira ahantu kugira ngo hapapamo ubwo bukoko maze burandanwe n'imizi kugira ngo ibiterwa bibande bimeze neza bene igihugu ntihave bicwa n'inzara nk'uko mwamaze kubivuga n'ibyaraho bukicibonekeza buracahari n'imiti usanga ari mike mike itacikwira mu mirima yose ukorazi usanga nyegurwa afise imirima myinshi ariko tugenda buhoro buhoro kwibonetse niko tuyitwara mu makomine mwomenye yuko amakomine yose agize intara ya cankuzo yasinzikajwe n'ibinyabwoya kuva mu kwezi kwa kane kiretse komine ya gisagara
uruhara rw'amareta n'amashyirahamwe yigenga ni intangere mu gutuza udukoko tubangamira ibitegwa hamwe n'abantu amareta asabwa kuronsa abarimyi imiti yo gupompa aho hose hibonekeje bene utwo dukoko nk'uko bihanurwa n'igisata ca oni citaho uburimyi n'ubworozi ku isi fao vyongeye yoshiraho kandi n'ibigo bikora ubushakashatsi ku vyerekeye kutugwanya hamwe no gukinga biciye mu gushiraho ibiterwa bishobora kurinda bene utwo dukoko nk'uko fao ibandanya ibihanura amareta yobandanya ashigikira amashirahamwe yo mu gihugu hagati aba asanzwe afasha muri ico gikorwa akarorero ni mu gihugu ca kanada aho leta yatanze amafaranga yababa imiliyoni amajana ane na mirongo ine na zitandatu y'amadolari mu ntango z'uyu mwaka ku ishyirahamwe ikora ibijyanye no gutuza bene utwo dukoko iyo mfashanyo ikaba yatumye iryo shyirahamwe rishobora gushyira mu ngiro imigambi yaryo yo gukingira ibitegwa hamwe n'amashamba ariko kandi amashyirahamwe yigenga nayo yofasha mu gutanga uburyo mu gushyigikira imigambi y'amareta akarorero ni mu gihugu ca madagascar aho igisata ca oni kijejwe iterambere pride cyahaye leta imfashanyo y'amafaranga y'amanyamerika agera ku miliyoni mirongo ine n'imwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu kurwanya ibinyabwoya byari byateye nk'uko amakuru dukura muri ico gihugu abivuga dusubire duha akanya mugenzanje hayisa liliane inamahoro adushikiriza ikiyago yagiranye n'umuyobozi ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya cankuzo berkimas hatungimana hatungimana berkimas ndabaramukije amahoro nyakubahwa mumenyeshamakuru ikibazo c'udukoko dutera imirima n'ibitegwa cifashe gute muri ino ntara turiko turapoma kandi turiko turiko turaraba aho tu- aho tumaze gupompa ubunyabugoya burapfa buraheza bukaza buragabanuka gusa ingorane duhura nuko amapompo dusanzwe dufise dukoresha mu gupompa kuko ubwo bunyabugoya buri cane cane ku biti hejuru no ku vyatsi birebire cane iyo pompo ntishikanaho umuti duca dutegerera ku mirima no ku vyatsi vyegereye imirima ntuce tuza tugapompa gutegera bwamaze kumanuka hasi ubwo si ugutegera amazi yamaze kugera kure nta kundi twoshobora kubigira kundi dushobora kuduga hejuru ku biti ngo dushikaneho umuti gusa twarabwiye abarimyi n'abafundi b'indimo baduserukira ku mitumba yuko misi yose ku mugoroba no mu gatondo bazinduka baraba yuko ubwo bunyabwoya butari kubibonekeza ku mpande z'imirima bakaca bapompa abanyagihugu twayaze bamwe muri bo ntibazi n'ingene bakoresha ujya muti ivyo mubivuga kwiki oya sinova ko twakibateranya kuko n'uwo muti bafise ntitubahaye kubaha ni kimwe muga kushobora kubipompa bavugaho yuko atabumenyi bafise bw'ingene bapompa bari bazi yuko ari abafundi b'indimo bategerezwa kuza gupompa ariko turiko turaraba umufundi imwe ku mutumba umwe ntiyokwira imirima y'abenegihugu bose arico gituma tubasaba n'aba- bakagira kigoro hari abo twayaze batubwiye yuko kubera kutamenya gukoresha neza uwo muti batazi yuko bakoresheje mwinshi canke muke ivyo mubivuga kwiki tugira igipimo twabahaye n'amasese abiri bavanga n'ilitiro y'amazi ya pompe nazo bafise nyinshi zijamo am- amalitiro icumi y'amazi ni ukuvuga ko baca bashyiramo amasese mirongo ibiri y'umuti muri ayo malitiro icumi y'amazi ni igiki kibemeza yuko uko mwabibasiguriye ariko babikurikije kibitwemeza nuko turiko turaraba raporo dukura mu bitumba bitandukanye aho bamaze gupompa ubwo bunyabwoya henshi burapfa mugereranije agahombo kazoshobora kuhaba ku bijanye n'umwimbu uko bakangana gute turindiriye kugira tuzobanze twimbure tugereranije umwimbu twari tworonse nitwabona hari icagabanutse ko niho umuntu yavuga ati kumbure inoroganuka ry'umwimbu ryavuye kuri bwa bukoko cyangwa bwavuye kuri iki iki n'iki n'iki na kiriya hatungimana berkimas umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya cankuzo ndabashimiye yego namwe ndabakengurukiye
chivare chacu imba mwibahari nini
arakoze hayisa liliane inamahoro kuri ayo majwi n'icyo kiyaga dushikirije tumira amate gato mu kumviriza indirimbo sagamba ihayageza uburundi yaririmbye na leonce ngabo
ingungamagara wabubonye rimwe agenda tamacuru uba yaramwumvise umurundi ukuri eka n'uwamubonye yakima cijamaguru twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no gutuza udukoko tubangamira ibiterwa n'ingaruka ku magara y'abantu gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri tiviyo zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura nagomba mbaze igituma ubwo bukoko butera buterwa n'iki kugira butere iyo mirima utwo dukoko dukunda gutera ibiterwa akenshi dukunda kwibonekeza iyo ibirere bihindutse ni ukuvuga hajya ariko harakanya usanga tugwiriranye mu kirere mbaza ndakwishura
ubwo bukoko mu mirima yo- mu biterwa byose dutera hano mu Burundi ni iyihe mirima ibangamirwa cane par rapport y'ibindi biterwa ibiterwa bikunda kubangamirwa nacyo dukoko na cane cane umuntu yovuga ibiharage amababi y'ibitoke isoya n'amababi y'ibijumbu na cane cane ni ibiterwa biba bigizwe n'amababi muri rusange mbaza ndakwishura
muganga kuri utwo dukoko tuba twariye amababi yo hejuru ntiturye igiterwa kiri munsi cizi kuri ivyo biterwa vyikira mu kuzimu nk'amateke imyimbati n'ibijumbu tubifunguye nta ngorane dushobora kugira mu magara yacu biriya byo hejuru nibyo biba byononekaye muri rusange kenshi biriya vyerera munsi yo mu kuzimu ntaco biba vyabaye kuko biba vyakingiwe n'isi
yamayigura basi akamashimagizwa ubwenge
gwaruka n'ubunyere muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
muganga ni gute ikinyugunyugu kivamo ikinyabwoya ikinyugunyugu kugira kigwirirane burya kirarondoka naco nyene ubwa mbere kiraheza kigata amagi kenshi ama- ayo magi ukayasanga ari ku mababi hejuru ayo magi araheza agakura agatanga ikinyabwoya arico giheza kikaba ikinyugunyugu iyo cakuze neza kuko ikinyabwoya kiratangura ari icana kigaheza kigakura gushika naho kiba ikinyugunyugu vy'ukuri mbaza ndakwishura
nanje nashaka ndababaze utwo dukoko dushobora kutwononera imirima igihe dushobora kuziramo ko ari igihe cy'urushana canke mu gihe haka uruzuba nshaka mu dutahuze igihe ubwo bukoko buzira dukunda kuza kenshi iyo hatanguye gukanya udubonye dutanguye kwibonekeza mu bice bitandukanye vy'igihugu dukunda gutera ibitegwa na cane cane iyo habaye ihinduka y'igihe iyo ubushuhe bugabanutse kugira hatangure gukanya
ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
ni izihe ndwara zishobora gufata abantu nk'utwo dukoko twabaye twinshi hagati mu gihugu kenshi na kenshi ni indwara zo ku mubiri aho utwo dukoko twatondereye uhurirwa ukagira uduherehere hama kenshi na kenshi iyo biyagarije araheza hakavyukamo udukomere tubasinzikariza umubiri mbaza ndakwishura
muganga twagira tubaze kurya kuntu ikinyabwoya kikuriye ubabwa ku mubiri ni gute gituma ubwo bumara bugusasata hoba harimo ubumara muri ico kinyabwoya oya ntigifise ubumara ahubwo uravye utuntu dukozwe ikinyabwoya usanga twujuje utwoya twinshi usanga umuntu twishinze ku mubiri hama tukaryana cane rwose turababa cane
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye urwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu kumviriza indirimbo sagamba ihayagiza uburundi yaririmbwe na leonce ngabo
amakunga tubize ati beni kagahugu oya sagahugu
duhe ijambo abanywanyi bacu nadine abimusongati akavuga ko amaze imyaka ibiri afise ingorane yo kutaja mu butinyanka akifuza kumenya ico vyavuyeko muganga anita munyana duhera inyishu nadine nadine w'imusonga ati ndakuramukije kugira ndagufashe n'ibibazo byinshi nokubaza nokubaza nti mbega none urubatse hari uburyo bwo gutandukanya imvyaro woba waragiyeko mbega woba baratwaye inda hama ikavamo ikiri ntoya hama bakakoza mu gitereko eka ni ibibazo byinshi nokubaza rero nico gitumaga nadine ndagusavye yuko wokwegera umuganga na cane cane babandi bitaho amagara y'abakenyezi mu kayaga bishimitse araheza akazogutuma ibipimo abonye ko bikenewe hama agaheza akaguha umuco w'igituma utakibona ubutinyanka inyuma y'imyaka ibiri
nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho urwaruka rutanga insiguro ku myibutso ya ba sokuru bo hambere uno munsi uvuga uti akabigira kabizi kajya imboga karitse bikubwiye iki woba washatse kutwigisha ko ushobora kuba ivyo ufise yuko wabijya kose ushobora kuba ubona ukuntu uri kurarondera ibindi
bikubwiye iki
umuntu arashobora kuba atunze nk'ubugiye nk'uko akuzimanya bikenye ni ukuvuga ngo rero yuko aba bigira bibona mu gihe aba ariko araziganya kugira ngo ntazokwicwe n'ikigoyi bikubwiye iki
akabigira kabizi kajya imboga karitse bagomvye kutwereka ko hariho abantu b'ubwenge ashobora gutanga ibintu canke akabigurisha mugabo yisigarije adashobora kubisanzaza nuko umuntu wese yogira ubwenge mu vyo atunze akabiziganya ntasesagure arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana mu kiganiro kira uno munsi tukaba twashimikiye ku gutuza udukoko tubangamira ibitegwa n'ingaruka ku magara y'abantu nshimiye kayisa liliane inamahoro yafashije gutororokanya amajwi mu ntara ya cankuzo ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke murungike ubutumwa bugufi kuri mirongo indwi n'icenda amajana icenda na zitatu amajana indwi na mirongo icenda kuri mikoro y'ijwi ry'amerika yari jewe alain ive irankunda ndabifurije amahoro iwanyu
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha